iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika nshuti bavandimwe mwiriwe neza umurumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
nahindi arushaka rushaka gatatu yoboneka ngo uno munsi waduke ejo uraca yatwa ati nzodakore inama urengwa nica abantu ndabasubiza mu ihumbi ushingira ibiganiro ibyo twarabisezereye no mu masezerano yarusha biranditswe uwo ni perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza mu ijambo ryo gusoza umwaka yagejeje ku banyagihugu ari mu ntara ya rutana iri mu burasirazuba bw'igihugu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa mu isoko rya muyinga hamwe n'ikiganiro murikira ukuri mutegurirwa na la benevolencia murakigezwaho n'ijwi rya amerika turaza rero kubibagezaho byose mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mu makuru yibanda ku burundi umukuru w'igihugu cy'uburundi Pierre Nkurunziza ntateganya na gato kuba yakwicarana n'abantu bakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bwe ni mu ijambo ryo gusoza umwaka yagejeje ku banyagihugu harimo ntara ya rutana iri mu burasirazuba bw'igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka yakurikiranye icyo kiganiro cya perezida Nkurunziza mu gihe bitegekanijwe ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi abarundi bazitaba ibiganiro by'amahoro biyobowe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya tanzania william benjamin mukapa ikizigenza w'uburundi nahumuriza abakurikiranwa n'ubutungane umukuru w'igihugu petero nkuru nziza avuga ko atarota yicarana muri ibyo biganiro n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe n'abahamagariye abarundi kumwankira kwitoza muri bibiri na cumi na gatanu nahindi arushaka rushaka gatatu yoboneka ngo uno munsi waduke ejo uraca yatwa ati nzodakorera inama urengwa nica abantu ndabasubiza mu ihumbi ushingira ibiganiro ibyo twarabisezereye no mu masezerano yarusha biranditswe bisigura neza yuko rero kwibaza yuko hari ibindi bigongwe byoboneka wakoze amakosa ugafatwa ahubwo be nibemera kabi baje imbere y'intara haba bemera kabi nibasaba ikigongwa bene igihugu abarundi bazoraba icyo bakora muri ico kiganiro abamenyeshamakuru babajije perezida w'uburundi intumbero aho ibisabwa na bamwe mu barundi ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu vyofutwa mu ibwirizwa nshingiro ry'uburundi umukuru w'igihugu petero nkurunziza ntary'umunwa mu kwemeza ko bamwe abarundi bashatse guhindura ibwirizwa nshingiro babifitiye uburenganzira nayo ko ibivugwa bitaba bifise intumbero yo kumuha ububasha kugira azosubire kwitoza ashikiriza ko atawuhemukira abarundi hamwe babimusavye igihe cose rero abenegihugu bufata ingingo y'uko ibizwa shingiro rihinduka hama kandi kubera ko tugenda mu bihugu bigengwa n'amategeko mu gihe buvuga y'uko hari uburenganzira uri kuriwe kanaka kwitoza umuntu atarenze amategeko kandi tumva abenegihugu babisabye twebwe ntitwohemukira igihugu duhemukira abenegihugu ivyo biruko mu gihe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu umukuru w'igihugu yari yivugiye ko bomureka agatwara ikiringo ciwe ca nyuma aho naho yivugiye ko ibyo yavuze abyibuka kandi ko byari bijanye n'igihe yabivugiye ko perezida nkuru nziza atangazwa n'ingene abarundi barazwa ishinga n'ibiringo mugabo ingingo twafashe twarayivuze bijanye n'igihe tugezemo ibyo bintu kubitahura kandi tumye neza yuko mu bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro ntabwo ari ibiringo by'umukuru w'igihugu bivugwa gusa oya mbe ni kubera iminsi yose abantu bitwararika ibiringo ibiringo ntibiribwa ibiringo ntibiribwa mbe kubera iki mu bindi bihugu mubona hari ibihugu atabiringo bihari mu buganda nta biringo bihari muri kameruni bageze ngira guhashika imyaka mirongo itanu usinzi haruguru mu rwanda ibiringo bahinduye ko bashaka mu gihe mubona yuko mwebwe abenegihugu nawe guhindura ibwirizwa shingiro mwashobora no kurihindura mwanashaka bakavuga ati turarihinduye mugabo bizotangurana n'abandi bashasha sindi ngango rero mudahumire ko reka da gutezurira bamwe mu barundi bafungiye ivya politike na cane cane rwaruka rwafatiwe mu myerekano umukuru w'igihugu yita imigumuko naco nyene cabajijwe n'abamenyesha makuru perezida nkuru nziza yishura ko atakigongo c'ikivunga kibaho umwe umwe yogisaba ku gatwe kiwe abicishije mu rwandiko abo bakoze ivyo vyaha mu migumuko bageze imbere ya sentare bakivugira ubwabo ati twebwe twarahenzwe tugirira ikigongwe abadutumye n'aba n'aba n'aba mbega ariko babivuga cyo cyo kibazo ndababaza baragenda bakabaza neza ati jewe kanaka ndemeye yuko by'ukuri byangoye barampenze bampenze n'aba n'aba n'aba n'aba aba- abajeje ubutungane mu busentare bashamye ukuntu baca urubanza baruciye rero twebwe nk'umukuru w'igihugu ku rwego rwo hejuru mu nama nkuru y'ubutungane twebwe tuza gufata ingingo ya yandi tuvuga ngo ni ingingo itanga ikigongwe kubigenje neza kuko no gusaba ikigongwe ni kwemera ikosa ni ukwigenza neza ku kibazo c'imigenderanire n'igihugu kibanyi c'u Rwanda itera itituka kizigenza u Burundi avuga ko ibitifashe neza muri kino gihe ataruhara Burundi bubifisemwo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ahubwo ico kibazo cobazwa u Rwanda kuko ari rwo rwamye rutera Burundi kuva kera narindi ibibazo dufitaniye n'u rwanda ntibyaturutse ku burundi byaturutse ku rwanda ubwabo kuza n'uno munsi ndemeza kandi nzo kwama mpagarariye kino gihugu mbwira abarundi tugerageze kwama twebwe abarundi twibanira neza n'abandi bantu mugabo twebwe uwo mutima mwiza wo kubana neza ntitubaze yuko n'abandi bawufise uko nyene niba ari ikibazo kuva kera mugiye kugura muri kahise muze musome neza abantu bagize ubushakashatsi muri kaminuza nta munsi n'umwe uburundi bwigeze bugira ingorane n'abanyarwanda ahubwo ibibazo byanye biba imisi yose biturutse ku rwanda n'intambara zaraba zimwe zabo za- bafite za shinge na rugero na i- ingorane zigiye zamye ziva mu rwanda ntabwo abarundi bigeze batera igihugu cy'u rwanda n'ubusi n'umwe muze kubitwereka byanditse kugeza kuva uburundi bubanye Ico kiganiro kubamenyesha makuru no kubanyagihugu yamaremesha mu mpera za buri mwaka cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ni naho umuryango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze imisi itanu kuva mu ntango zino ndwi uremesha igisabisho co gushimira Imana ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze valiste nzi ko banyanka kuri iyi nkuru tuve mu ntara ya rutana tujye i muyinga ibiciro by'ibiribwa mu isoko ry'imuyinga byarazamutse ku rugero bitari byarigeze bigeraho abahahaha abahahira muri iryo soko baravuga ko byaba bituruka ku ihindagurika ry'ibihe ryatumye imyaka itera neza hakiyongeraho ingaruka zo kubaha igihugu cya tanzania cyarafasheho icyemezo cyo kugabanya ibiribwa byinjira mu burundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze yaduteguriye iyi nkuru
ubusumiro ntibukiri ubwa bose mu isoko y'imuyinga abanyagihugu basanzwe basumira mu isoko nkuru ya muyinga bavuga ko ibiciro biteye ubwoba haba ku bifungurwa vyimburwa mu burundi canke ibiva hakurya nko mu gihugu ca tanzania ku isoko nyine ibiciro birazimvye kiro c'igiha- c'ibiharage ni igihumbi n'amajana atanu kiro c'ubugari ni igihumbi ibintu birazimvye burateye agahinda kandi burateye ubwoba n'ukuntu urabona ikiro cy'ubugari no twara tukigura amajana atanu amajana atandatu bwaduze mugabo ubugeze ku gihumbi igihumbi n'amajana abiri ibiharage igihiro ni igihumbi n'amajana atandatu kandi ikiro kitagera kirenze amajana umunani umva ko ibyo byose ari ingorane dufise ibintu birazimbye ikiro cyatanu cy'ibiharage burya nticyorose ifu y'ibigori n'igihumbi n'atatu kiro yahuri ahubwo kugwa gahekera magana atandatu magana ine n'udufaranga bakorera mu buzi bubayabaye ntaco tukibamarira ubu mutama akora akazi k'izamu avuga ko umushahara akorera ukwezi kose udasumishwa imisi ibiri none twebwe urabona umuntu muto muto ntagisuma wowe niba urimo uraronka ca- bya bihumbi bibiri ibihumbi icumi ntacyo bitumariye uratwara ibihumbi icumi ukatuzana mu ishashi mbere nk'akarorero nka je nk'ubu ndimwo ndaja ku kazi nkorera nkeka ibihumbi mirongo itatu ariko ntacyo bimarira ukora iki Eh, je nja ku kazi k'ubuzamu ayo mafaranga y'ubuzamu ibihumbi mirongo itatu uraheza ukayasumisha iminsi ingana gute umunsi umwe umunsi umwe bitewe n'ibyo nk'uko urabona ikiro cy'umuceri ni igihumbi n'amajana icenda ibijumbu nteko novuga ibasi igeze ku bihumbi bitanu ikiro cy'ubunga ni cabiri nk'uko uwo mukenyezi yabivuze ubu ntiworeba nyene none iryo duzwa ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe ryoba riva kuki abasomyi basanzwe ari n'abarimyi b'imuyinga batanga imvo zibiri umuceri urazimbye ibiharage birazimbye n'imboga zose zirazimbye kubera rino zuba babona hamwe birava ku ijuru ahandi bikavana n'uko atabiva hanze ngo bize byongera ibyo twaba dufise twebwe ibintu byava hanze ngaha byafasha byari bike Eh, hari byinshi nk'umuceri ubugari bwarava hanze ubugari bw'ibigori none urabona nk'ubu tanzania nta na kimwe kikivayo ngo kizino aha dutunzwe n'utwini iwacu natwe turarima ubu kubera uruzuba ntivyi- ntivyitaba leta nayo nirabe yumvikane na tanzania hanyuma baze baradufasha uko kamuno utera nyine nk'uko abivuze leta yo kumvikana n'ibindi bihugu natwe tukaronka aho tuza turasumira bamwe mu badandaza bo mu isoko nkuru ya muyinga batashimye kuvugira kuri mikoro yacu bavuga ko ibifungurwa vyimburirwa mu burundi bitakiboneka neza abashika kubirangura mu gihugu ca tanzania bavuga ko naho nyene umwimbu utabaye mwiza ku bifungurwa bimwe bimwe basigura ko no muri ico gihugu kibanyi ikirere kitabaye ciza mu ntwaro ihindagurika ry'ibihe siyo mvo y'iduzwa ry'ibiciro muri ano mezi abiri badende jumayine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga ajejwe ivy'ubutunzi avuga ko ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe zishobora kugira insiguro inyuma y'isarura ry'urutasi Ni ukuvuga inyuma y'uko abantu baba bamaze baba bamaze guteragira hama hibonekeza mbere ibihe bitari bike y'uko abantu usanga koko ibiciro bya biduga by'ibyo biterwa biba biba bateye mu kurindira ko vyama kugira ngo abantu bimbure mu kwezi kw'icumi na kabiri ku- gusa n'ukuri ko kurahera iyo imvura iba yaguye neza ubu abantu baba bageze gu- kuba bariko barasoroma eh, ivya mbere rero twovuga yuko eh, ibi biciro vyaduze cane ni nkabyo twaba twaba bavuga ko yuko ari no novuga ko ari mu kanyobeza ibi vyama vyibonekeza cane cane mu kwezi kwa cumi na rimwe no mu kwezi kwa kane ko abantu baba bateragiye mugabo dufise amakenga gusa ko bishobora guca bitera biduga kubera ko ata myimbu tuzoba twarose kubera ibihe vy'imvura kumva yatumye ibiciro vy'ibifungurwa biva hanze biduga ibeyi badende jumayine ntashira kure ingingo yafashwe n'igihugu ca tanzania yo kugabanya ibishoka mu burundi rya twabishyira ku ruhande rw'uko nkumbure nabo nyene umwimbu babonye ko ari mukeyi bagahitamwo kuwuziganya kugira ngo bitegurire akanyobeza kazoboneka mu minsi y'imbere kuko twavuga ko mu gihugu ca tanzania bo bamaze gufata inyishu y'ibi- y'ibibazo bakunda guhura byo n'inzara twavuga ko ba- ba- bahamagariye abenegihugu babo kuziganya umwimbu ba- bagashora mukeyi twemeza ko ariho iryo duga ry'ibiciro ryo kuvyo vyimburwa biva hanze ryoba ryara- ryarafatiye baba abadandaza canke abaguzi bafise impungenge ko ibiciro vy'ibifungurwa bishobora kubandanya biduga imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze bosco inshuti z'ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri kirukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri ubuheruka muri murikira ukuri
bebe umvire ndakubwire she sache que je suis là nta na kimwe kizodutandukanya ok nitutagize mariage bizoca bigenda gute écoute bebe umva ndakubwire aha turi mu ntambara kandi urukundo dufitaniye nirwo ruzodufasha kuyitsinda mariage yacu dutegerezwa kuyigwanira kandi dutsinde she urumva turi ini nk- nk'umuntu umwe nta kizotunanira ndabyumva gashe
tuvyumva none gashe ubona twokora iki ko no muri leta sivile bamaze kuvyemera umvize ndakubwire she umvirize itegure ibyo tuzogira usange sa ego urabe utekere keke affaire ejo buca dufata bus tugende hariya ku gatumbi rusange tubaze ko zijya impapuro condo yerekanye bazizi
byahavuye bigenda gute
basha ubu iby'ubugeni bwa thierry na mariza ntiharabaye urumva n'ibiro bya eta sivire byamaze kumara igitangazo rimenyesha ko mariyaje ibaye irahagarikwa yewe musaza wanje umbaye kure iyo naba mu gasho Eh.
uhaye icupa uranyejeje agatima oya ntacyo nta mvura idahita nawe uzotebuka ukavemwo ego none kagiti sa umuntu yaca ikigugu c'umuhungu wanje kiriko kivyifatamwo gute Oh, ubu tiyera azoca atekereza mutamare mwana wa Oh, mama aha.
gakotori kagaseruko kazi karamuroze rega Eh.
aza kazoca hebuko nyene ha oya Uh, tekana ntacagikiza harya byaheze Mhm. rurya rupapuro condo yerekanye ntazorucasha Eh, none azovuga gute uh, ko atari ugukuri hariho n'ikidodo co muri eta sivire hiyi rusange ehehe ehehe iyo ku mufuko hameze neza ibi bisigaye birikora Eh.
inoti nimusema kweli yego Eh, mugabo gagiti sa wa musomyi w'urusaku utunze mu nzu na wenyene nuko umurama neza ntazo bava bisubiza ibuti uvuga agakima yeee urasera uzosanga yamaze kubiperereza byose reka reka ejo bazindutse barikumagura na alise numva bidoga ncanigira wejo
mucungeye hafi azohava aguca mu gihahumye aje gucengetera condo amuhendahenda meni banga oya oya aho nureme condo ndamutegeye kuri ya dosiye y'inkoho Eh, buriya ndamutera ubwoba namubwiye ko bigiye hejuru azofunguwa zero
oyasha condo ni- sinjya munyu nkagwaga ubwo burya azoca arofuka oya ndazi ko atazokubahuka kumena ibanga erega erega harya n'umusaza aratinya nyina eh uraba neza oya ndabibona nta na kimwe harya vyaheze Mm.
none gasanga ubu condo kwiresangishwa bakamenya ko bijya byose ari twebwe twabirementanije zotugendera gute
Sasa Nora, bakufanyizie kamulete Espanyole eh?
Eh, Nadia, unanipa kasipiza ka asubuhi Mm, jua nini?
Nataka nikulombe msamaha sababu jana Bitwi amekutukana mpaka nikasikia haya.
Basi wewe ndio ulimtuma wanifanyise kamolete nikadame. Sina probleme na weye Nadia.
Audi. Hewe, nyarutsa omulete Espanyole kandi ukoresha amavuta make nakunyuka abaye wumvise? Nyarutsa. Nora, pardon. Bitwi na Funderi ni bakwetu Rusangia lakini bamenifezelesha vraiment.
Hakuna kitu kama ile. Mimi Nora. Bakaniakize vitu vyenye sijui hata.
jiwaze pale na mimi nimeishiwa hmm. ile maneno mameitoa wapi Nadia, nchi yetu imepokea barefugee na sisi tukaonesha roho nzuri, lakini hmm, hawana shukurani.
nora utusamee rafiki yangu
Vita hemwe eh?
funde uja gukurika ingaha narije kuku hewe genda ivyanyu twarabibonye genda aho kigenda oya sha none cunyirukana kanati mvira hejuru y'abakiya oya sha aho kigenda naraye ndakubonye ko ata muntu uri mwewe basi ingo hanze ndabikubwira neza naco tuvugana na wewe Oya, uranyumva Nadia.
naco nkeneye ko tuvugana oya sha nati ariko gafunde kurya nikumeze umve rero nati bitwa agasimbira kuri nora akamufata nabi kurya nawe urorera ntiwubahuke no kwamira ngo umuteshe oya ivyo nyene nivyo nagomba ndabusigura dore nguwe wanze musaba ikigongo musaba ikigongo hamugende urumva erega nace sijiye si wewe gute oya vrema sijiye ubona uko sha utazi icuka kimaze iminsi ajya mu ikambi y'impunzi reka kwikurayo nukuri kose ugomba uvuge rero yego ko ari byo byakubujije gukura ururimi mu kanwa ngo ubwire bitwi ko ivyo ariko aragira atari byo reka sha nadia biragoye nuko ahubwo urateye isoni ha erega ubwoba bwose ndakubwire bwatanga kuva tumenye ko hari abaseruko birusange bari ngaha reka reka reka reka reka yego nukuri haciye haduka ibihuha ngo abaseruko baje kugira igitero hajya mu ikambi y'impunzi bafatanije n'abanyaboko nuko bimeze urabyumva none ka ntuzewe ureka kugira ubwoba gashahu wumvise ko bagira babatere babamare oya mugabo nuwogira ubwoba niyo cacika ikijuju kitiyumvira rasoni hajya honyine ndakubwire iyo nihenda bakumva ko nshigikiye umunyabuko abandi bace banyita igihe mu n'ukurihe
ucitamo rero kuba umugabo n'iryo umva basha nadi oya none ari guca nikura ku bandi
ubu rero urakenyeye ucike nk'intama ipfa gukurikira izindi itabanje no kwiyumvira iyo zigiye he funde nta soni
sheri kagasake wagatoye ego ngaka ndagafise sha azi bisi zanyarutse kweri wabaye ko dusize na onze ritaragera ego kweri he wiyajansi rero sha ifise bisi zinyaruka cenda amaze kuyibona none gashe Mhm.
ko dushitse kare bitwabanza gusimbira mu inama ramutabamaka oya vrema oya oya tuje mu vyo kuramukanya tutarakora n'icyatuzanye oya vrema teba ni juste quelques minutes oya sha oya nukuri s'il te plaît hein?
Mm-mm.
uciye ushanira mu kize katiye rive ndagakumbuye uvuze ndakubwireshe Oui.
ubu muhira bose bariko baratigita bitegura ivya mariage yacu semiyo ko batomenya ko hasubiye kuba ingorane none ubu ntuvyumva vraiment ndavyumva ndavyumva mugabo uyashe umva ndakubwira je suggère ko tugenda directement hanyuma nyene ku biro vya etat civil tubanze tubikure mu nzira comme ça tuvuyeyo twamaze kumenya uko vyifashe turashobora guca muhira tukaramukanya donc rero twinyegeza abo muhira oya si ukubinyegeza Ntibishatse sheri.
kuvuga.
oya vraiment ni juste par précaution ahubwo twagize imana ko no muri bisi twajemo atanumwe yatumenye Yee.
atwa naho twagerageza kuba discret gute ah? fin de fer bategereza kumenya ko twaje oya Aha. ca wiyumvira nka mama agiye yumva ko naje ntaciye muhira oya ntavyamenya she ntavyamenya vraiment hama kandi ntiwibagire ko bavyo baba barababopaho si vyiza ko turajana muhira iwanyu eh? none kare ko twahora tujana ahubwo tunyaruke shani duhave dusanga bamaze kuja muri pose ya midi tugende ijya fo acte de mariage ya condo yazanye tuyiverife maturaye kariya
hogi tugende mugabo mama akabimenya ko naje sinze kumuramutsa Oya, ntavyamenya.
ndatswazonye umuhari wataye nukuri yo nibihigashe nibiki eh joni nagasore joni nagasore bariye ingaba ryariya hogi twinyigiza inyuma y'inzu ntibatubone Ya, none bara- ubona batubonye uya umiga ntibatubonye wabonye rero shiri imwe nayo kutakubwira wabonye bari batugunduye
namajana abiri imari kumego ntinyumva wewe nyine ukuntu muri pantaro jewe wewe nyine Re- reka sha kwigira umuyi wayo none hari undi ubona muri kumwe sigizo dese abana dese yiki yiki soma neza byanditse nka ku ruhome zane marare sha u- ubise abandi je nasomye ko ari akazu ka sugumwe none kuva ryari kwihagarika bisigaye biri kwa amafaranga namwe hingi
mbesha wumva hehe ahubwo wewe kuva kuri ba sokuru na ba sokuruza umuntu yikura umusonga ku buntu mbega ngo aha mu gisagara nta ntaco musonera muhungu ntunkoroge je ndi ku kazi kanje iyi ni toilette publique irari hiyishwa ampwese tu mwishwa je condo nkari hayo nihanduye nukuvuze sawa kuvubura ntumvana ngaha ntumva ngaho utandishe zana amafaranga yanjye ngaha mpamahera ngaha ntabwo utandishe ubwo busuma mwitwaje mu- ama- amafaranga bemube mushoma neza zana amafaranga nawe wewe ungiye utabona raba kuntu hari handitse Mve ngaha none si Nibona, akazu ka soma ku sugumwe kibambazi ngaha hari ibyo amafaranga bi- bijamwo.
uriko wari ibyo utazi rero haba ari hiyishwa ubwo Iyi ni busuma bwo toilette ntabwo publique.
ntabyo nemeye jewe iyi ni toilette publique irari hiyishwa Eh, twari- twari- public.
zana amafaranga ngaha numva ngaho utandishe ibyo mwihaye baba- bya mu gisagara ntuvaha mwigira nakubwiye ntuvaha Ubusuma gusa, usheshe ubusuma.
ujya kugira ibyo utazi ubusuma soma ngaho ku kibambazi rero Hasha, we.
we n'ibiki nandiha amafaranga yanje ntava ngatandishe
ihanganire habyara ibyo atarazi ni biki
ajya avaho gatumba izi gisagara ntabyamenyereye ibya biri mani najana iwabo aha ni muri tawuni kugira tubeho turatigita mani Eh, turatigita kweri
ateza kuri hangahe Hmm? je amfitiye miya mbiri gusa nta kindi Okay, okay. akira ngahe hari ibindi nta bindi nta bindi Okay, bose okay.
yaranyene yaramfitiye mugize neza murakoze condo injira mu modoka mbe condo sawa urakomeye neza mu mutwe wewe none gamutama bari kundenganya ngaho ibyo sicyo nakubwira Hmm? waje gukora iki ngaha narakuhije kuva mu ihoteli gushika tubonye ko ibyatere na mariza biheze definitivement uranyumva
erega mutama ndarambika nturambutama ngaho urazi kuguma niyugaranye mu cumba c'ihoteli jenyene gamuta ahubwo mwari mukwiye ku- kubiraba nyene mukandeka ngataha muhira uteke hewe wihenda he bakwiye rucururuka bisi honyine hari amakuru narose avuga ko hasohotse umutahe wo gufata
nde ndapfuye Ni- ni- nivyo gamuta
urihenda Ba- bamfate.
wumva urihenda ugende Eh, ubu umutahe wo gufata wanze ko uri muri za nkozi z'ikibi zitwa kibigwanisha urayumva Eh, No- none ko mwari mwanyemereye ko muzobimfashamwo gamuta
oh, wewe tekana ndiko ndakora subira muri kiriya cyumba nagufatiye ku ihoteli wige ukarane uranyumva nzokukurayo hageze
ewe cono ndagowe
gaso none ko utaza ngo twinjire hingu de brigadier totoni yari ngo twinjire john injira wowe jesi yinza ninjire jenyine wenyine kaso ivyo utanguye ni biki wapi jewe sininjira we twavuye muya twumvikanye ko tuje mu gipolisi kumenyesha ko condo yazimiye none ivyo nivyo utanguye reka wa muhungu we ngaha turavye nabi natwe baca baduta mu gasho bande badufatira iki hari kosa twakoze reka reka reka reka reka jewe hari umujama yambwiye ngo uje gutanga inkuru ku gipolisi ngo nawe uravye nabi baca bakuyora amatohoza agahera kuri wewe nyene bakivyo sivyo ntarira ico nzi ko nuko uramutse uhagarikwa n'igipolisi haba hari imvo ntibapfa guhagarika uko niba nibuka ca gihe badufata ntibabibonye ko bamaze kugira amatohoza bagasanga turera ntibaciye baturekura
ndiko ndarota cane eh ubonye iki
wowe wari uzi ko tiye na mariza bari ino
tiri na mariza ngabarya nabubona ego ngabarya
bebasha bari mu biki
tiye tiye eh mwebwe muri ino eh john eh kumwe mwari ngaha
bite bite bite bite nisabaga abahungu mari musigaye mukora nka seya ndari
biyizira gisiranse nta n'umenya ko baje naje jaje
ewe natugishika wangu muraza muvuga kurutse bisi mukanya tuca tuza ngaha directeur ika ego mwebwe hari impapuro badusabye hariya tuje kurondera ngaha ku biro vya etat civil yego reka nibashe nibabahe mutunyarukirize tubanywere yego kama nibatinye basha izo manyewe nizo rero
mari mbewe kutavuga hamwe nyene ntavuga reka yemwe mvuga iki
sha en fait ararushe en plus y'urugendo tumaze imisi hariya mu mitigito yo gutegura urubanza umva birumvikana vraiment ego ashivye nivyo birumvikana kweri nigute none gabahungu wapi wa uko byasha ataragize ingwane yatari kare kare kare kare nukuri
ntiyakumbwira habaye iki gagazo umva asha kanivyo condo twaramubuze wangu yarazimye ntituzi yari yarazimiye
ubu dutanguye no kugira ubwoba ko ashobora kuba yarishwe aha twari tuje kubimenyesha igipolisi nyene ngo turabe ko bogiye amatohoza bakadufasha kumurondera
birababaje no kuri reka
nimutekane ntaco yabaye sa
mari hari ico muba mubiziko gamari
aba mwaragiye ngaha murashuha imitwe ngo condo yarazimiye urazihari zihari gamari tubwire sha nimwirirwe muraja gutesha umwanya igipolisi sha condo tumusize muri vile muri vile condo ari muri vile mbega yemwe bashashe muri vile ariko arakora yiki
condo hatari bahungu byagenze gute yo twagiye tubona za muri etat civile habwira ngo mariza n'umugore wiwe data wawe ngo bwiki ngo ntidushobora kugira mariage muriyumvira vure condo condo ngo mariza n'umugore wiwe kuva jyana erega wa muhungu yazararutse ntitwabimenye oya je nasho sinshobora kuvyemera ni ukuri ngo yazararutse
condo yabakorera ikibi nk'icyo ashaka gushika kuki
mana narakubwiye kurya muhungu tutazi ivyura hari
basha yarakoze amanyanda n'urupapuro rwa acte de mariage araruronka yumvira epfuye ego ararufise
wa muhungu yatwiyerobetse ko mwishwa yego tuzohava dusanga akorana n'abagwaga hewe nukuri
urumva rero kuraba neza aha n'ubugesera abahungu hatuje ngaha muri etat civile ngo baturenganure muhungu araho arakora ikibi ba arakora ikibi reka reka reka reka yavyubahutse urumva rero aha twari tuje muri etat civile ngo baturenganure bishobotse batuye n'urupapuro rwemeza ko mariza na condo batigeze bagira mariage ego ego bitume vyanka basi twatarataje
nuko bimeze gaso gaso ingo tubaherekeze nivyo hogi tugende yego bibaye ngombwa tujane.
mariza turamubera ivyabona yego turabizi neza ko atabugeni yigeze agira na condo Turabizi.
ntidushobora kwemera ko hagira ikintu na kimwe kiza kibatobera Turabishira kibatobera hamwe.
mariage yanyu neva neva ivyabura ni twebwe nyene
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birahumuje nick ivanove na daniel brown bari ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro ya eugenia mukankusi mbashimiye mwese rero kuba mwadukurikiye kandi mbifuriza gusoza umwaka neza no gutangira undi neza muzawugiremo amahoro n'ibyishimo